murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti z'ijwi ry'amerika mwiraranywa amahoro muri kumwe na jeffrey mutagoma mbahaye ikaze muri iyi gahunda y'iwanyu mu ntara abasheshe akanguhe n'abatishoboye mu nkambi ya nduta y'impunzi z'abarundi ziri muri tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'imibereho mibi kera twari twaramenyeye kurya akanyama none ntako turya ntacyo tufise tukagura nk'uko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage none ntatwo ntiturya uduharage nta gatoke turya nta kumbati turya ubwo bugari nabwo bwaratwankiye bamwe bamwe uwo ni umwe mu basheshe akanguhe baba muri iyo nkambi asobanura ubuzima abatabasha gukora babayeho muri iki gihe inkuru irambuye kimwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure mbere ariko yuko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara reka mugenzi wacu aloise bigirimana abanze atugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze Geoffrey ibisasu byo mu bwoko bwa rokete byaratewe ku kibuga cy'indege ku murwa mukuru Tripoli wa Libya ejo ku munsi wa gatatu ni mu gihe abashikiranganje b'imigenderanire b'ibihugu byo muri ako karere baterekanya guhura kuri uyu munsi wa kane muri Algeria kuganira ku ntambara iri muri Libya ikibuga cy'indege c'Mitiga carahagaritse uruja n'uruza rw'indege amasaha atari make inyuma yo guterwa rokete zitandatu haheze iminsi icenda gusa cari carongeye kugurugwa mushikiranganje wa Algeria ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ko bagenzi be bo mu bihugu vya Tunisia, Misiri, Sudani, Chad, Niger na Mali bahurira i Alger ku murwa mukuru kurabira hamwe ingene hoba ibiganiro vya politike bihuza impande zirwana mu gihugu ca Libya. leta ya perezida donald trump igiye gushyiraho amategeko y'imaviza zo kwinjira muri amerika abakenyezi bibungenze bafise umugambi wihishije wo kubyarira muri amerika kugira abo bana bace baronka ubwenegihugu ubushyikirangange bujejwe imigenderanire bwa amerika butekanya gutangaza ayo mategeko kuri uyu munsi wa kane nk'uko abategetsi bazi iby'uyo mugambi batashimye ko amazina yabo agaragara babishikirije umukenyezi yebungenzi azosabwa guha ambasade y'igihugu y'amerika mu gihugu ciwe asabiyemwo viza izindi mvo zikomeye zitandukanye zotuma ahabwa viza yo kwinjira muri amerika ibwirizwa shingiro rya leta z'ubumwe za amerika riha ubwenegihugu umwana wese avukiye ku butaka bwa amerika perezida donald trump yamye avuga ko azohagarika iyo ngendo ariko bamwe muri leta yiwe bavuga yuko bitazomworohera donald trump nyene ejo kuwa gatatu yaremeye ko hari abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bakomeretse mu mitwe igihe irani yatera misile ku kambi zibiri barimwo muri irake yabibwiye abamenyeshamakuru aho yari i davos mu buswise mu nama ya buri mwaka ku butunzi ku isi Trump yamye avuga ko ata musirikare wa Amerika yakomerekejwe canke ngo yicwe na misile zatewe na Iran muri uku kwezi kwa mbere ku itariki y'umunani aho Iran yihoye umujenerale wayo Qasem Soleimani yishwe na leta zunze ubumwe za Amerika mu ndwi iheze abasirikare ba Amerika cumi n'umwe barakuwe muri Iraq n'indege bajanwa gusuzumirwa mu bitaro vya Amerika mu Budage no muri Kowete ku ngaruka batewe n'ico gitero
Washington ijwi rya Amerika abategetsi mu bushinwa bariko barugara ibibuga vy'indege hamwe n'ibituro vy'amatereni bongera barahagarika ingendo ndende z'amabisi aja hamwe n'ayava mu gisagara ca Wuhan mu bushinwa ni mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ry'umugera ufatira mu bihimba vyo guhema wateye muri ico gihugu uwo mugera wiswe corona virus mu congereza umaze guhitana abantu bashika cumi n'indwi abandi barenga amajana ane na mirongo ine bararwaye ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ntiryashoboye ejo kuwa gatatu gufata ingingo nimba uwo mugera wo kwitwa intambanyi ku magara y'abantu ku isi kandi ko ukwiye guhagurukirwa byihuta iyindi nama itekanijwe kuri wa kane i geneve mu gihugu cy'ubuswise abantu bashika kuri cumi n'icenda barishwe ejo kuwa gatatu igihe aborozi barondera ubwatsi bw'ibitungwa bo mu bwoko bw'abamiseriya ni muri sudani batereye imihana y'intara ya abeyi ku rubibe na sudani y'umanuko byavuzwe n'inteko za oni zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri icyo gihugu abategetsi b'ako karere bavuga ko abapfuye barenga ibitigiri byatangajwe na oni intara ya abeyi yamyemwo amatati kuva sudani yo mu manuko ironse intahe yo kwikukira mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mu gihe hamye ugutana mu mitwe hagati y'ubwoko bw'abangoke dinka muri sudani y'umanuko hamwe n'aborozi b'abamiseriya babo muri icyo gihugu
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru reka noneho tuze iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
duhereye mu burundi aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wa prodehash uvuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abantu magana na mirongo itanu bishwe abandi bakaburirwa irengero abandi ndetse bakanahohoterwa raporo y'uwo muryango ivuga ko abenshi muri bo ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa mu bakorewe ubwo bugizi bwa nabi ngo harimo n'ababuyoboka ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda Claver iki cyegeranyo kiratanga umubare wa magana ane na mirongo itanu aha baravuga bishwe gusa ni umubare rusange cyangwa ni abishwe magana ane mirongo itanu
urakoze cyane jofo mutagoma iki cyegeranyo ntikivuga magana ane mirongo itanu gusa kivuga abarenga magana ane na mirongo itanu kuko haharugwa abagera ku magana ane na mirongo itandatu na batandatu aba bose rero bakaba bishwe mu bice bitandukanye by'igihugu kandi mu gihe gitandukanye ni umwaka wose kuva mu kwezi kwa mbere gushyika mu kwezi kw'icumi na kabiri guheze intara yishwemo intara zitatu zishwemo ngo abantu benshi ni intara za cibitoke bubanza na ngozi turukamo umukuru w'igihugu hanyuma rero abishwe abarenga igice ni abasanzwe hamwe na leta ariko harimo n'abasirikare abapolisi hamwe no guharuka rw'imbonerakure abagirizwa ubwo bwicanyi ahanini akaba ari inzego za leta nk'uko uwo muryango aprodehashu bivuga
none se baravuga ko babahoye iki
aba aprodehashi baravuga aprodehashi iravuga yuko bahogwa ibyiyumviro byabo bya politike nk'akarorero ko kugera mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze ngo hari hakirondegwa abatatoye ibyirizwa shingiro ryo mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani abatatoye ego ngo nibo bariko bararondegwa ca cana ugwaruka ariko mu kwezi kwa gatatu umugambwe senel urongwa na gato gwasa umaze kwemererwa uruhigi rwace ruhindukira kuko uwo mugambwe ngo wagaragaye ku rubuga nk'ushaka guca renjinga cyangwa gutwara abanywanyi umugambi uri ku butegetsi maze barahigwa buhungu kugira ngo bateshwe batebomoke abasirikare n'abapolisi nabo ngo bakekwa kuba boba bafitanye imigenderanire n'imigwi igwanya igihugu none ko aprodehash itunga agatoki inzego za leta harimo n'iz'umutekano gukora ibyo ngibyo zo zirabivugaho iki
izi nzego z'umutekano mu mpera z'ukwezi guheze ijwi rya amerika ryavuganye n'umuvugizi w'igipolisi Pierre nkurikiye yarahakanye avuga ko inzego z'umutekano atamabi zigikorera abanyagihugu yanavuze ati abaciyumvira cyangwa bakivuga ibyo n'abatakiri ku mwanya cyangwa n'abaheruka ibya kera kuko inzego z'umutekano ngo zisigaye zikora neza nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabivuze ariko kino cegeranyo kiranavuga n'imigwigwana yishe abantu mu ntara za cibitoke na bubanza
none ko basa nk'aho batemeranya kuri kuri iyo ngingo aprodehashi yo ntibemeranya kuri ino ngingo kuko umuryango wa prodehashi wowo utunga agatoki inzego za leta hanyuma inzego za leta nazo zikabyamirira kure zikabitera ibyatsi aporodehashi risaba ah, rivuga yuko ngo ah, ibiharuro ritanga ah, riba ribifite ibyemezo amazina imyidondoro y'umuntu kanaka na kanaka maze batubwire ko abo bantu bakiriho uwo muryango usaba inzego za leta koko ah, guhaguruka zigahana bake ngo basigare bakora ayo mabi ukongera ugasaba amakungu kubandanya mpuzamakungu mpana bya cepegi eh, kugu- gutanga uruhame gukurikirana abakekwa ko ibyo byaha cepegi ikaba yanatanguje amatongoza kuva muri bibiri na cumi n'indwi Pierre Claver niyo nkuru i Kigali mu Rwanda tugushimire cyane tu- twibutse kandi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ugikurikirana iyo nkuru uri buze kuyidutegurira neza mu makuru yacu ataha urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze namwe
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dukomeze amakuru yacu nanone turacyari mu burundi bwana gasitosi ndimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu burundi niwe munyapolitike wa mbere umaze igihe kinini kuri uwo mwanya aturuka mu ishyaka rya uprona avuga ko yatunganije neza akaririnda kuryana imwe mu mpamvu yemeza ko yamufashije kuramba kuri uwo mwanya ariko se ibanga nyakuri ryo kurambaho eh, kuruta abandi bose bamubanjirije ni irihe reka tubyumve mu nkuru ya eloge wilika neza yateguye ayikesha ikiganiro cyihariye ijwi rya amerika ryagiranye na gaston sindimo ikibanza cy'ishyagera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu mugambwe sendedefudede wahoze ari umugwi w'inyeshyamba ziganjemo abahutu uroye ku butegetsi camakijamo umututsi aturutse mu mugambwe w'abadasigana biprona ufatwa n'amasezerano ya arusha nk'userukira inkehwa z'abatutsi ayo mabanga nta n'umwe bwayamaremo umwanya munini nk'uwa gaston sindimwo uwagerageje kwatsa nitehansi sinunguruza yicaye mu ntebe y'icyegera cya mbere cya perezida hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'uw'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu sindimo akiyajamo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe banavuze ko banafise n'akabira k'abakongomani ariko ico bahurizako nuko yakuriye mu mugambwe w'abadasigana iprona ukiri umugambwe umwe rudende aho wari ufise n'abana mu mashure y'intango bakura bigishwa akarangamutima k'uwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikukira umuganwa ruwirwa gasore hari abarabira hagufi politike y'uburundi bemeza ko uwo mugabo yabaye imvukira ya mbere yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ijejwe ayo mabanga atakindi cyamushoboje kuyagumamwo atari ukuyoboka umugambwe sndefdd no kuwukorera kuruta uko abigirira umugambwe wiwe bwite ijwi rya amerika rimumajije yishura atajya umunwa ko mu vyamushoboje harimo kugamburukira perezida nkurunziza gusarahakana ivy'uko adaserukira iprona je nibaza yuko nibatandukanye ibintu sinakoreye umugabo Hussein David nakoreye igihugu kuko umukuru w'igihugu ni Sebarundi kandi jewe umukuru w'igihugu akaba ari umutware wanje andaba ama mategeko ibyo nkora byose ndabikora kuko nahawe ubutegetsi nawe urumva rero jewe sinakorera umugabo Hussein David nakorera abarundi nakorera uburundi hanyuma rero icyatumye tushobora gukorana iyo myaka yose ni uko nagamburukiye umukuru w'igihugu kuko nagamburikiye abarundi kuko nicyo narahiye ibyo nemeye hariho rero abifuza yuko ngambariye umukuru w'igihugu jewe sinigeze ngambariye umukuru w'igihugu kandi ibyampanuro byose narabikoze byose n'ejo akaba atakira umukuru w'igihugu icyo azompanura cose kuko jewe ndamufata nk'umuvyeyi twakoranye kandi dukorana neza cyane rwose n'ejo akaba atari umukuru w'igihugu ampamagaye ampanura iki n'iki jewe nzokwitaba kuko ibyo yampanuye byose ni byiza kandi nabishima urumva rero sinakoreye sendirected nakoreye igihugu uko gukorera igihugu nubwo atabihuriza ko n'abamugwanya bwana sindimwo yemeza ko injyane zarangwa mu mugambwe w'abadasigana iprona arizo zatuma bamutanguriye mu mabanga bataragama abo bose bakuwe ntibakuwe na sendirected bakuwe n'umugambwe wabo ni ukuvuga rero uno munsi kugira ngo cegereje amacumu kishoboye kumara imyaka ni uko hakomeye ubumwe mu mugambo adasigana iprona hareka kuba akajagari mu mugambo adasigana iprona kuko akajagari kavuka mu mugambo adasigana iprona niko kasaba guhindura mu cegereje cyama cy'umukuru w'igihugu mu mugambo adasigana iprona rero twarafatanye mu nda kandi turakora birashimwa twebwe bavuge mu kwaha canke mu mbavu canke mu mugongo ntibiduca inkokora ni uko tuzi ko umugambo adasigana iprona ari umugambo adasigana iprona sende defitede ari undi mugambo nta mugambi uja mu kwaha k'uwundi iprona ni umugambi wamyeho ni ukuvuga umugambi wa kahise kandi umugambi uriho umugambi wakubu kandi umugambi wakazoza ejo mba ndi ngaha aho nzoba ndi hose niko nzobivuga yuko umugambi adasigana iprona uri aho hantu abavuga baravuga mugabo twebwe igikuru ni uko dukora twebwe urumva rero iyo ni inzira yo gucanisha abarundi turabizi kandi tukabashimira mwebwe abamenyeshamakuru kuko mwamye muza kutubaza tukababwira icyo twiyumvira mu bihe by'amatora yimirije gaston sindimwo basigura ko umugambwe wiwe witeguriye guhiganwa ufite intumbero yo kuyatsinda snddfdd ni umugambwe ufise imigenderanire myiza n'umugambwe w'adasigana iprona ni umugambwe twakoranye mugabo si ukuvuga yuko iprona yaciye ihinduka snddfdd si ukuvuga yuko snddfdd yaciye ihinduka iprona snddfdd iri ukwayo iprona iri ukwayo kuko ikiringo kiriyaheze urumva bamwe wese asama yiwe aja kurondera ukwiwe snddfdd irondera abanywanyi kwawe iprona ikirondera abanywanyi kwawe ni ukuvuga rero turahurira kuri abo banywanyi hari ibyo usanga sndd yantwaye abanywanyi sinja mvuze induru nanjye nanone nyine ntwara abanywanyi ahandi cyangwa ahandi niko bimeze kuko sndd cyangwa iyindi migambi yose mu gutsinda yakwiye abanywanyi mu mugambi wose na iprona ejo iprona igataha gutsinda cyangwa izokora abanywanyi mu yindi migambi icyo rero nk'abanyamigambwe ntitushobora kubyumva kumwe kuko nta mugambwe ukorera uwundi nta mugambwe wubaka uwundi ni ukuvuga yuko umugambi wose uriyubaka tukazohura amatora aheze twubaka umugambi w'adasika na iprona kugira nabivuze ni umugambwe uzokora ibishoboka byose kugira ngo inyungu z'uburundi inyungu z'abarundi zubahirizwe mugabo yongera ko kutaramutse utsinze n'ubu witeguriye gukorana n'umugambi uzotsinda yaba sndefdd canke uwundi eroge burika neza ijwi rya amerika tugume mu burundi aho inama y'abaminisitiri yaraye yize umushinga w'itegeko ryatanzwe na minisiteri y'ubutabera isaba ko perezida pierre nkurunziza yagirwa icyo bise imbonezankuru mu kuzirikana igihugu mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu diane nahazwe yaraye agiranye mugenzi wacu diane nahazwe mu mbabade yari agiranye na metere isidore rushikiri wigeze kuba umukuru wabunganira abandi mu nkiko mu burundi yavuze ko icyo gikorwa gihabanye cyane n'amategeko y'u burundi
igihugu icyo ari cyo cyose kirategekanya ibidari ibyo bita ibidari by'umwakaka hari ibihabwa abasirikare hari ibihabwa abasivire hari ibihabwa za politike bisigura icyo umuntu aba yaramaze n'icyo rero gisa nicoba nk'ikidari mugabo kitari cyo kuko nta kidari cyitwa cyitwa gide ibyo ni ibintu biri mu mateka mu majambo y'amadini ariko iwacu leta ntigendera ku madini leta ni layike ibyo rero mu by'amategeko mu bisanzwe ntibisigurise ntibigira icyo bivuze hano ikindi tubona ni uko igiti nk'icyo ubundi gitangwa n'umukuru w'igihugu wenyine none ko bakimuhaye ari umukuru w'igihugu niba azociha cyangwa azogihabwa n'abatwara nta hantu na hamwe amategeko y'uburundi atomora yuko umukuru w'igihugu c'uburundi afise gushimirwa n'ababifitiye ububasha bakamuha ibiti canke bakamwita ikindi gitandukanye kirengeye kuba umukuru w'igihugu c'uburundi canke kiza giherekeze ikibanza c'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu mu bisanzwe ashobora guhabwa agashimwe ariko mu by'ukuri udushimwe dutangwa mu gihugu niwe nyine adutanga dusomye mu mabwiriza shingiro dutangwa n'umukuru w'igihugu niwe atanga udushimwe twemewe utwo niwe atanga imidari byemeye ibyo urumva naho bigoraniye nimba anabikwiye yari akwiye gushyikiriza abandi hanyuma uwuzokurikira uwuzomukurikira niwe yomenya ingene yogenerwa icyo kidari akakimuha mugabo nta ntawiha ikidari ntawiha ikidari urumva ko nawe bitabaho nabo hava bavugaga metre yuko atari we yacihaye kuko ico ariko arasabirwa kwitwa ni ubushikiranganji bw'ubutungane bwabwiye inama inama shikiranganji yuko bashaka ko iryo zina rimuhabwa nabo bakazoheza babitwara mu nama nshingamateka azobivuga gutyo nyene nta n'ukundi yobivuga ariko ariko urumva uko yobivuga kose ntibifashe ntibifashe kuko icyo si ikintu umuntu mukuru ahabwa n'umuntu mutoya wenyine niwe yaterera kuri iyo nguni akababwira ati reka reka reka reka ibyo bintu mubireke mubireke tubyihoze uzosubira iyo yasanga bikwiye azonyambika uwo mudari yo kwambika umudari na leta yiwe ariko aratwara ariko ntibavuze ko ari umudari bavuze yuko ari ikibanza twokwitangira ngo c'icubahiro mu gifaransa bavuze ngo uh, yuko ari uh, ran kumushira kuri uyo kuri urwo rwego rundi n'urwo rwego rwarateguwe n'ibwirizwa shingiro canke n'amategeko y'u Burundi rurazwi ntago nzi aho ruri ntago ndumva mu mabwiriza y'u Burundi aho bavuga ngo ngo hari igiti canke ibanga ryitwa gide y'ipatriotisme ntabwo ndumva tukivuga kuri ivyo vy'amabanga atandukanye n'ingene abayarimwo bashimigwa kuri uno wa kabiri inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigena ubushimwe abavuye ku butegetsi bazohabwa mu bazobuhabwa ni perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hamwe n'umuryango wa Melchior Ndadaye irya nteguro y'itegeko yoyo muyigona kwiki nk'umunyamategeko irya nteguro y'itegeko nayo nyene ntitomoye kuko nta tegeko rivangura ridafise imvo zihagije ababaye abakuru b'ibihugu Burundi ni benshi abo bose ntabuze nta n'umwe yaje ari umunyamahanga gutwara Burundi muri abo bose yaba ufate micombero ufate bagaza ufate buyoya ufate ndaryamira ufate ntiyantunganya ufate ndayizeye domisien nk'abo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga bose turazi ko ari abarundi bose bafite ubwenegihugu burundi ubwa kabiri bose bashyizweho n'abafise ubushobozi cyangwa ububasha b'abarundi baba abasirikare cyangwa baba abanyapolitike ubwa gatatu ntibashyizweho na leta ya kavamahanga ubwa kane nta n'umwe mw'abo bose turumva yoba yaraciriwe urubanza na sentare ikavuga yuko yahemukiye igihugu n'abarundi ibyo ni byo bintu bine bizotuma bavuga bati twahaye n'aka na n'aka ariko aba n'aka na n'aka turabakuyemo ibyo rero urumva ko ari bya bindi byo kwigungira ko no gushaka gukoresha ubwenge buhagaze ku bugunge umukuru w'igihugu yaciye matora ibyo byo n'agaharawe uwatoye matora n'abatwara badaciye matora bose n'abakuru b'igihugu bahagarariye iteka n'umutekano n'amahoro n'ibanga ry'igihugu gome teredor rusikiri twibutse yuko mwahoze muyoboye urwego rw'abashingwamanza mu burundi murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze muri tanzania aho bamwe mu bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abatishoboye mu nkambi ya nduta y'impunzi z'abarundi muri icyo gihugu babangamiwe n'ibibazo bitandukanye birimo icyo kubura ibiribwa ubuvuzi n'ibindi bakavuga ko babayeho ubuzima bugoye nk'uko babitekerereje mugenzi wacu james jovin ukorera aho muri tanzania
urabona tunashobora no kuza kwa muganga tukabura umuti nkajya ndwaye indwara y'isukari ndwaye n'indwara y'umutima none nk'ibi byose ndabona ko bimbangamira kubera ntashoboye kurya indyo izo ari zo zose inkambi ya nduta ituyemo abageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abatishobora barenga gato ibihumbi indwi ibitigiri bitangwa na hcr igice cyabo nibo baronswa imfashanyo zikwiye ibyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo abatuye mu mazone ari kure y'ibiro nibo kenshi benshi badashikirwa bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika basaba amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi kubaziganiriza udufaranga hamwe n'imfashanyo zose kugira babeho nk'abandi mu buzima bwo mu buhungiro bari bakwiye kugira ati badufashe baduhe nk'agafaranga tugure utu- utuntuzi tugure utusogoro jewe urazi ko ndi sanzwe ndi kimuga gikomeye mfimba ama- amagara ntaco nihereza na kimwe abona ko ndi mutama ngeze mu za bukuru none amashirahamwe yoraba ko turi bimuga akaza aradufasha ukurya urabona turya nabi amagara nayo y'ubuzima nayo ara- agenda ameze nabi mugongo si biza ububyimbe mbona buguma bubyimba mu maboko none ubu bumva ngaho ubuzima dufitanye dufise hano ni ubwaha jewe sinokubesha ngo ngo ntagize ngo umunezero ngo ndafashwa canke iki ko barafashije akagodoro barampa ko kuryamako niho mbona ndyama neza kujerekeye ako kagodoro bampaye nayo ibindi bindi by'imfashanyo yego akabahasha baraduhaye naho nyene ntibaduha gakwiye mirongo ine mirongo ine none yoshitse umuntu ryari mpaka n'umwaka ugahera canke n'ayandi agahera Ikindi kibazo gihambariye abageze mu zabukuru ni ibiribwa baronswa. Misi yose impunzi zironswa ubushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa. Kubw'iyo mpamvu bisaba yuko bigwira byo gukabukanya. Ukutagira amafaranga naco kikaba ikibazo nyamukuru.
aha turabona mu batama batama akazi izo njya z'ubushaza yatugora rwose ni nko kubaza yuko ubushaza bukoboye hoho oya kweri none rero urumva co mbona abo amashirahamwe yoza- yoza araraba ni ukubera udushaza baradudushaza ntitudukundira kututurya udukwi ntituronka two gutekana nyabushaza nyene tukaburya bubisi none urumva agasabune kandi ntituronka bakaduha rimwe mu mezi angahe impuzu ziraheba zikatunukirako ivyo vyose rero urumva amashirahamwe yoraba akaza aradufasha turabaze kera twari twaramenyereye kurya akanyama none ntako turya ntacyo dufise tukagura nk'uko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage none ntatwo ntiturya uduharagi nta gatoke turya nta kumbati turya ubwo bugari nabwo bara- bwaratwankiye bamwe bamwe rero ibyo mbona nasaba byaribye ni ukuguma ngaho nyine ku muhana twi- twiziririye ngaha ntitukibasha kuza gukorera agahera oyaye agafaranga karakenewe Uretse abatama, bamwe mu bagendana ubumuga nabo baridoga yuko bataronswa ibyo bagenewe.
baramuha ibipapuro ndarutwara muri erepeje ati "Mumuro- mumuhe n'agakoni azaragira ko murabona ko ata magara afise yo gutambuka yamugaye hose iyo nkoni bara- barigeze bayimpa n'uno munsi none urumva rero sinovuga ngo erepeje hari n'ikintu idufasha akamatera ntibaduha abandi birirwa barayora reka turaho uko nyene mugari kubasohoye ngaha ndiko ndakwitsa imyaka ine y'abandi baronka impuzu nta n'impuzu nimuje baramba mwenye imyaka mirongo itanu n'ibi Nimwe- iyo babahaye amakanga go gwaruka kiri bato je nicara ngaha ku muhana nta n'ikintu nikimo barampeza kweri ndaravye je nicarira hanye nuko iyo nkaba nahungukanye impuzu nyinshi nakwemba ngenda gusa kabisa ndavye navuga mbere je miliyoni sibampoye iki nosaba yuko bodufasha buri kwezi bakaza baraduha nk'utwo dufaranga hanyuma kamba bakaduhindurira izo ndya bakaduha indya zibereye kweri bakadufata neza nk'uko natwe turi abantu nk'abandi Eh, kandi bakantwara no kwa muganga baka- ndabahoro no gwuma gwoba rugeze ndamaze igihe batantwara ngo bandabire Batera akamo leta ya Tanzania bakiriye HCR hamwe n'amashyirahamwe yagenewe gutanga izo mfashanyo kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga imfashanyo mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini y'Amerika urakoze james jovin dushimire na bagenzi bacu bandi batugejejeho amakuru ah, atandukanye twabagejejeho tubashimira mwe mwese mwari muduteze amatwi ndetse nshimira na bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu